right here on the Voice of America.
Iri Nizbi Amerika. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyongabo caba ikinyoma kwaba ukuri guhunga n'ibintu umurundi yahunze birababaje kuvuga yuko leta nishobora guheba abenegihugu bahunze uwo n'umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati mu burundi edward uwimana avuga ku barundi babandanya guhungira mu bihugu bibanyi muri iyi minsi iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere yamara imbere yaho reka mutege amatwi amakuru avuga hirya no hino ku isi amakuru mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu edi gwema waramutse neza edi watubwira amakuru avuga muri iki gitondo mwaramutse fideli mwaramutse namwe inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo umutwe w'intagondwa wa al shabab ufite ibirindiro mu gihugu cya somaliya watangaje ko ari wo uri inyuma y'igitero cy'umwiyahuzi cyagabwe kuri bisi ya loni muri somaliya kigahitana abantu icyenda barimo bane mu bakozi bo mu ishami ryita ku bana unicef iki gitero cyagabwe igarowe umujyi mukuru w'intara ya puntland nk'uko byatangajwe na polisi ku rubuga rwa twitter intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye muri somaliya nike yamaganye icyo gitero avuga ko yifatanyije n'ababuze ababo umutwe wa al shabab urwanya leta ya somaliya wigambye iki gitero bamwe mu babonye iki gitero kiba bavuze ko hapfuye abantu icumi nyamara aya makuru ntaremezwa iki gitero kibaye nyuma y'umunsi umwe abasirikare batandatu bagize ingabo z'umuryango wa afurika yunze ubumwe barimo abarundi batatu bishwe n'igitero cyabagabweho n'intagondwa za al shabab mu gihugu cya somaliya ubuyobozi bw'izo ngabo za afurika zishinzwe gucunga umutekano muri somaliya bwatangaje ko abo basirikare bishwe kuri iki cyumweru ubwo imodoka barimo yagabweho igitero mu mujyi wa lego uri mu karere ka shabel umuyobozi w'umuryango w'ibihugu by'uburayi yahamagaje inama y'igitaraganya izaterana kuri uyu wa kane mu gihugu cy'ububirigi kwiga ku kibazo cy'abimukira nyuma y'uko abagera kuri magana arindwi barohamye mu nyanja ya mediterani bagerageza kwerekeza ku mugabane w'uburayi bavuye muri afurika ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'uburayi federica moherin yavuze ko igihe kigeze ngo uwo muryango uhagurukire bidasubirwaho icyo kibazo abayobozi b'ibihugu byo mu burayi biriwe uyu munsi bashakisha uko babona umwanzuro ku kibazo cy'ingutu cy'abimukira baturuka ku mugabane wa aziya na afurika iyo nama ibaye mu gihe havugwa andi mato atatu atwaye abo bimukira ari mu nyanja ya mediterani ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'abo butegetsi b'umuryango w'uburayi bahuriye i luxembourg iminsi ibiri nyuma y'uko hari ubwato bwarohamye ku nkombe za libya bugahitana abimukira magana arindwi bikeka ko abo bimukira bahitanywe n'iyo mpanuka bagerageza kujya mu kirwa cya lampedusa kiri mu majyepfo y'ubutaliyani minisitiri w'intebe w'ubutaliyani mateo renzi yavuze ko ubutaliyani n'ikirwa cya malta bikorera hamwe kugira ngo batabare ubundi bwato bubiri buri ku nkombe za libiya bumwe muri ubwo bwato butwaye abimukira hagati y'ijana n'ijana mirongo itanu ubundi burimo abagera hafi kuri magana atatu abategetsi b'ubugereki batabaye abimukira mirongo icyenda ubwo ubwato bw'ibiti barimo bwarohamye hafi y'ikirwa cya rodes ariko batatu muri abo bahasize ubuzima komiseri mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye zaid al hussein yanenza bikomeye ibihugu byo ku mugabane w'uburayi kuba byirengagiza nkana ikibazo gikomeye cy'abimukira baturuka ku mugabane w'afurika guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika yataye muri yombi abagabo batandatu muri leta ya minnesota bakekwaho kwitegura kujya muri siriya gukorana n'umutwe wa islamic state abo bagabo bose bakomoka mu gihugu cya somaliya bashinzwe ubugambanyi no kugerageza guha inkunga y'ibikoresho umutwe w'iterabwoba umushinjacyaha wa leta zunze ubumwe za amerika andrew log yavuze ko abo bagabo bamaze amezi icumi bitegura kuva muri amerika ngo bajye kurwanira umutwe wa islamic state mu kirego cyatanzwe umushinjacyaha asobanura ko abo bagabo bari hagati y'imyaka cumi n'icyenda na makumyabiri n'umwe basanzwe ari inshuti cyangwa se baziranye abashinjacyaha bavuga ko abo bagabo bane muri bo batawe muri yombi ku cyumweru mu mujyi wa minneapolis muri leta ya minnesota abandi babiri bafatiwe mu mujyi wa san diego muri leta ya california abategetsi ba amerika bavuga ko abanyamerika barenga ijana bakekwa kuba baragiye muri siriya muri abo abagera kuri mirongo bakomoka muri somaliya minisiteri y'ingabo hano muri leta zunze ubumwe za amerika yohereje indege za gisirikare gufasha amato y'intambara y'iki gihugu kurinda umutekano w'ibahari iri ku nkengero z'igihugu cya yemen mu gihe muri icyo gihugu hakomeje kuvugwa ikibazo cy'intambara n'umutekano muke abayobozi muri iyo minisiteri bananyomoje amakuru avuga ko ayo mato n'indege bigiye guhagarika amato y'igihugu cya iran bivugwa ko kigemuriye intwaro inyeshyamba z'abahuti zigaruriye igihugu muri yemen icyakora uwo muvugizi avuga ko biramutse bibaye byo ko hari intwaro ziri kwinjizwa rwihishwa ingabo za amerika zitazabura kubihagurukira perezidansi ya amerika hano i washington nanone yemeje ko ifite ibimenyetso simusiga ko irani ikomeje gufasha inyesamba z'abahutu
urakoze edi ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc umwanya w'inkuru nyamukuru abasirikare bava mu bihugu bya amerika n'ubufaransa bamenyereza abasirikare b'u Burundi baja kugarukana amahoro mu makungu barahagaritse ibikorwa byabo mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'u Burundi bavuga ko abo basirikare bazogaruka amatora y'umukuru w'igihugu arangiye ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na tabita mukamusoni amakuru avugwa mu burundi ni uko abo basirikare bo baba basubiye iwabo mu gutinya ko umutekano ushobora guhungabana mu burundi umwanya n'umwanya na cyane cyane ngo bafatira ku myiyerekano ishobora kuba mu gihe perezida nkuru nziza yovuga ko azosubira kwitoza mu bushikiranganji bw'ukwivuna abansi ayo makuru barayakana ariko baremeza ko abo basirikare ubu bari mu karuhuko gushika amatora y'umukuru w'igihugu ahere umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspar Baratuza yabwiye ijwi rya Amerika ko abo basirikare bari mu karuhuko kandi ngo biri mu masezerano amasezerano amerika n'ubufaransa bafitaniye na leta y'uburundi ndamubajije niba atamvo za politike zoba zihishije inyuma umuvugizi w'igisirikare c'uburundi yanyishuye ko atari vyo kuko ngo no mu bihumbi bibiri na cumi niko vyagenze koroneli gaspar baratuza avuga ko abasirikare ba misome bariko barafasha hanze bazobandanya akazi kabo ariko abariko bariga ngo bategerezwa kuja gufasha abandi gucungera amatora ari naco gituma badashobora kubandanya biga kuko ngo baba bakenewe ku birindiro ndamubajije itariki bagiriye ko umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ukwivuna abansi yanyishuye ko umunsi bagiriye ko ataco yowumenya ko ariko ngo hari n'abakiri ngaha nayo ko hoba hari ingaruka mbi zishobora kwibonekeza nko gusubiza inyuma inteko z'u Burundi ziri kugarukana amahoro mu makungu canke kubura abaja gusubirira izo nteko Colonel Gaspar Baratuza yambwiye ko atasano bifitaniye amukamenya ko urongoye urwego rujejwe agateka kazina muntu mwishirahamwe mpuzamakungu ni Zeid Ali Hussein aho yari mu rugendo rwiwe hano mu Burundi yari yamenyesheje ko inteko z'u Burundi zirungikwa kugarukana amahoro mu bindi bihugu zishobora kugabanywa canke zikankigwa kujayo Burundu hamwe kwaduka intambara mu Burundi naho Burundi ngo bwari busanzwe ari kirumara muri ivyo bikorwa vya ONU kuri ico umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Gaspar Baratuza yabwiye ijwi rya Amerika ko Zaid Ali Hussein atari we araba ivyo vy'abo basirikare bahora bafasha mu kwigisha ari naco gituma ataho bihuriye ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika leta y'u Burundi ivuga ko atakigwanisho cyahawe urwaruka rw'imbonerakure naho abahunga igihugu muri kino gihe bavuga ko ari rwo rubatera ubwoba hari mu kiganiro abashikiranganji baraba ibibazo by'umutekano bahaye abamenyeshamakuru desire yatungimana yari yakurikiranye icyo kiganiro abarundi bahunga igihugu cyabo babandanya kwiyongera bagana igihugu kibanyi cy'u rwanda aho ibiharuro biva mu bajejwe intwaro bimenyesha yuko abashika ibihumbi umunani bamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda abahunga rero bose bamenyesha ko bahunga imbonera kure ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD rwahawe inkoho na leta rugatera ubwoba ababanyi babo ko bazihurira mu gihe petero nkuru nziza atokwitoza amatora yimirije mu kiganiro abashikiranganji bane uw'umutekano wo kwivuna abansi uw'ubutungane n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu bahaye abamenyesha amakuru Edouard Nduwimana umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu amenyesha ko abo bahunga igihugu atamvo n'imwe bari bafise yo guta izabo kuko bahunga ibihuha ibinyoma n'imvugo ndenzarugero y'amaradiyo y'amwamwe akorera mu Burundi ariko ko bibabaje kubona hari abarundi bariko barahunga caba ikinyoma kwaba ukuri guhunga n'ibibi umurundi yahunze birababaje ni ukuvuga yuko leta ntishobora guheba abenegihugu bahunze aricyo gituma ah, hari intumwa z'intara intumwa z'imvukira za kirundo intumwa za leta twagiye kugira ngo dusigure abarundi bene wacu yuko botahuka kuko ku by'ukuri ibyo bagiye bavuga ahanini bigaragara yuko byinshi ari bihuha ari binyoma ari iterabwoba bagiye ngira ngo bumva kubera amaradiyo usanga akwiragiza rimwe na rimwe imvugo ndenzarugero ivyo no kubivuga mu bushikiranganji bw'umutekano hoho bavuga ko amatohoza bakoze mu rundi bwose yerekana ko atabigwanisho vyahawe imbonerakure Gabriel Nizigama arongoye ubushikiranganji bw'umutekano twebwe tumaze iminsi tugendera abapolisi mu ntara mu gihugu nta na hamwe turi kumwe n'abashefu do poste abajejwe igipolisi ku mitumba nta na hamwe bigeze batubwira bati jewe ngaha nananiwe mu mpera mvura imbonera kure zandengeye none izo raporo zitangirwa ku maradiyo izo raporo zigamije iki Ponse gaciye ubwenge arongoye ubushikiranganji bwo kwivuna abansi amenyesha ko mu gihe bomenya aho izo mbonerakure ziherereye bozisubiza ku murongo usibye yuko n'izo mbonerakure ari ugwaruka nagira dukeburane ngaho hajya harashobora kuba akagwi k'imbonerakure katoshobora no guhangana na mwebwe mwiyoroganije neza none mwoshobora kuvuga ngo tuzohangana n'igipolisi n'igisirikare ntibishoboka mu nzu murabye neza urahora ushobora gufisa abana batanu mugabo bana ntibitwara kumwe bose izo mbonerako zizoba idandifiye namwe turabibatumye kuko muravukana murabatwereka tuzobasubiza ku murongo Naho rero abo bashikiranganji basa nuko ico kibazo c'imbonerakure bagifata minenegwe abarundi nubu babandanya guhunga abo mu ntara za Makamba na Rumonge bakaba bamaze imisi bahungira mu gihugu ca Tanzania Desire Atungimana Bujumbura ijwi rya Amerika impunzi z'abarundi mu karere ka bugesera zivuga ko zibangamiwe no kubaho nabi ku buryo bukabije abakozi b'ubushikiranganji bwitaho impunzi n'ibiza mu rwanda babana n'izo mpunzi umunsi ku wundi barahakana ayo makuru erike bagira ubusa yaranyarukiye mu ntara ya bugesera araraba uko ibintu vyifashe uko iminsi ikomeza kwicuma niko impunzi z'abarundi mu rwanda zikomeza kwiyongera magingo iyi mibare itangwa na minisiteri yita ku mpunzi igaragaza ko mu rwanda hamaze kugera abasaga ibihumbi umunani magana atanu amakuru ijwi rya amerika yahawe yanabonye ku bari mu bugesera agaragaza ko kwita kuri izi mpunzi bya nyabyo byaba bitoroshye twasanze imirimo yo kubashakira aho babirimbanije ahantu bigaragara ko n'ubundi hari ishyamba ariko ritari inzitane eh, barahubaka amahema kugira ngo impunzi zibashe kuba zabamo kuri iyi saha rero ya saa tatu utwana twaguye agacuho twasinziriye bagiye dupfa kuryama ntabwo ari ugusasa ni ibintu bagiye bapfundikanya bakaba babaryamyeho aba bana bararwaye Mm.
barasinziriye ko mwabaryamishije hasi none twabaryamisha ariko batara- bataratwubakira Ni ukuvuga ntabwo murabona aho kurara muri kurara mute turarahanye aha hasi ndi kubona n'agasambi dufite ni ukuvuga ngo utu twana nsanze kuri iyi saha ya saa tatu dusinziriye ni ukubera iki Babaye.
aba batakamba basaba aho kurambika umusaya ngo bahageze ku wa kane w'icyumweru gishize twe twaje ku munsi wa kane gushika n'ubu nta kintu na kimwe turafata guhera ku byo twifuka gushika ku bintu tuvomesha umwanda uratwica tukaguma nk'uko imvura yagwa tukarara ngaha nyene ata kintu na kimwe twifuka uwagize imana akaronka agakwema kagahebera abana U- ubaha ahantu muraharyama ibi-
iby'umwanda bagarukaho bigaragara cyane ku bikoresho izi mpunzi zifashisha mu masuku utembera muri iyi nkambi ya gashora ntubura gukubitana n'abogera mu masafuriya mwaramutse batekamo mwaramutse amakuru amakuru ni meza ndabona muri mu masuku muroza utwana muratwogereza mu masafuriya natwe twatiye kuva twaza twe nta gikoresho nta kimabara namwe mwaje ryari baje kuwa gatatu namwe murara hano bavuze kuki mutajya mu mahema nk'abandi Tuge- ntabwo aratugeraho amahema mugwanye mudufungurira inzara iratwishe ifunguro rimwe rya nimugoroba kuri izi mpunzi mu gitondo bafashe ku gikoma byo ngo bimaze kuba nk'icyita rusange ku batega amaramuko ku nkambi gusa twabajije ingano ya buri kimwe umuntu umwe n'igikombe kimwe nicyo bamuha ubwo nk'ubu mu gitondo umuntu yanyoye ubuye uri umwe n'igikombe kimwe muri babiri ni ibikombe bibiri no ku mugoroba ibigori ni ibikombe bibiri nyine udafite amafaranga urumva ntiwoteka waba wabikuye hehe ca wirirwa uko mu gihe hari abataka inzara ntibibuza ko hari udutsinda twa bamwe mu bana baciye akenge ndetse n'abakuze bifashishwa mu guhimba udukino duto duto tugamije kubahugenza ku bibazo by'ingutu bibugarije uyu kwizera yari afite umupira w'amaguru woroheje mu ruziga rwagutse bawuteraga mu kirere ubikoze nabi bagenzi be bakamuzomera
tugire dukome induru kubona umwana nk'uyu ava iyo yavuye aba yibuka ibintu byinshi byaba byari muhira nk'uku rero tubatoye nk'uku tukaza kubakinisha biratuma mu mutwe baruhuka bakisentareze ku bibazo bigaragara mu nkambi y'agateganyo y'agashora bwa nazariya karangwa umukozi wa minisiteri yita ku mpunzi yabihakanye ahereye ku cyo kutagira aho kurara ntabwo buri gihe abantu bavuga ukuri kuko iyo umuntu avuye mu nzu ye nziza hari igihe yumva ko no mu nkambi akwiye kuyisanga bityo n'aho yarara aho hasakaye ageranije n'aho avuye hari ubwo yumva ko adakwiriye ntabwo rero ari ukuri yuko umuntu yamara iminsi ine itanu akiri hanze namwe iyo mutambagiye murabona ko hari amazu yenda guhaza n'imirire nta kibazo kinini gihari kuko kugeza ubu turabatekera kandi uburyo bwo kubatekera ntiburanengwa icyo tutarakora ni ukubihanga ubwabo bitekera murabizi ko ubugesera bugira ikibazo cy'inkwi ubimuhaye utamuhaye n'inkwi byamugora kugira ngo abiteke niyo mpamvu tubibatekera abashinzwe ubuvuzi muri iyi nkambi ya gashora batubwiye ko ibyo bari biteze byabaye ikinyuranyo bemeza ko hari hitezwe ko indwara y'impiswi cyangwa diyare yaza ku isonga ariko ubu ngo igaragara kuri benshi ni malariya ku buryo bashobora kubona hagati y'ijana na mirongo itanu n'ijana na mirongo inani ku munsi mu zisaga ibihumbi umunani magana atanu mu rwanda impunzi ziri hejuru y'ibihumbi bitandatu ziri i gashora mu bugesera abategetsi b'uburundi bamaze kubakangurira guta gutaha ubugira kabiri babyanga bashimangira ko bazatahuka umutekano wabonetse bongeye kuduhamiriza ko bahunze umwuka mubi ushobora kuvamo intambara kubera amatora y'umukuru w'igihugu mu burundi igihe cyose ataraba ngo bamenye iyo byerekeza ngo ntaho bazajya biteganijwe ko mu minsi ya vuba bimurwa bakavanwa hafi y'igihugu cyabo bahunze imodoka z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr zo zirabatunda umunsi ku wundi zibakura ku mupaka w'u rwanda n'uburundi zibazana mu rwanda eric bagira ubusa ijwi ry'amerika bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda radiyo ijwi ry'amerika i washington dc radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ubu ni umwanya w'ibiherutse kwandikwa kuri afurika mu binyamakuru byo muri leta zunze ubumwe za amerika ibinyamakuru twasomewe na oriyani tangishaka mu ndwi iheze ku itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa kane norimitsu onishi w'ikinyamakuru the new york times yanditse amenyesha ko kuri uwo munsi wa gatanu mu gisagara cya johannesburg hagizwe ibitero ku miduga y'abanyamahanga bo muri icyo gisagara aho leta yagerageza guhagarika ubwo bugizi bwa nabi bwari bumaze guhitana abantu bashika kuri bane muri icyo gihugu onishi yatangaje ko polisi yarashe amasasu atica mu kirere iturutsa n'ibindi bikoresho by'igipolisi biri mu bwoko bwa grenade mu ngingo yo komora abanyamahanga bari bagiye hamwe bafise ibigwanisho kugira bakingire amaduka yabo ngo ntategwe n'abanyagihugu babagiriza ko aribo babatwaye ubuzi ubwo ruhagarara rwatanguye mu gisagara cya durban mu bumanuko bw'igihugu aho abanyamahanga bane bava mu bindi bihugu vya afurika bari baherutse kugandagurwa bitewe n'imvugo z'amacakubiri zari ziherutse gushikirizwa n'umwe mu bashingantahe b'uducimbiri new york times yatangaje ko ubwo bwicanyi bwahavuye bukwiragira no mu gisagara kinini ca mbere ca afurika y'epfo i johannesburg aho bavuga ko abategetsi bataciye babuhagarika mu buryo bwihuta the new york times yibukije kandi ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani habaye ubwicanyi nk'ubwo ku banyamahanga bava mu bindi bihugu vya afurika bwahitanye abashika kuri mirongo itandatu mu gisagara cya johannesburg ku munsi wa kane w'indwi iheze nyene ku itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kwa kane ikinyamakuru usa today catangaje inkuru yavuga ku gipolisi c'ubutaliyano cahagaritse ingenzi z'abayisilamu cumi na batanu bagirizwa kuba bataye abakristu cumi na babiri mu ruzi aho bari kumwe mu bwato bwagana buja mu bihugu vy'iburaya buciye mu ruzi rwa mediterane usa today yatangaje kandi ko hariho izindi ngenzi mirongo ine n'umwe nabo nyene bakekwa kuba basomye nturi nyuma y'aho batawe mu ruzi icyo gihe nyene hari hasanzwe hari icuka kibi hagati y'amadini muri ako karere usa today yamenyesheje ko igipolisi cy'ubutaliyano cyahagaritse abo bayisilamu bataye abakirisitu mu ruzi mu gisagara cya sisili i palmero mu butaliyano bakaba bagirirwa ibyaha by'ubwicanyi buhagaze ku madini icyo kinyamakuru cyamenyesheje ko ubwo bugizi bwa nabi bwakozwe n'abayisilamu bari baje bava muri cote d'ivoire mali na senegal bakaba bishe abo bakirisitu bari baje bava muri nigeria na ghana ku munsi wa mbere itariki cumi na zitatu naho ikinyamakuru bloomberg business cyanditse inkuru yari ijyanye no kwibuka umwaka umwe wari uheze abana b'abanyeshuri b'abakobwa bo mu gihugu cya nigeria banyurujwe n'abagwanyi ba boko haram bloomberg business yanditse ivuga ko inyuma y'umwaka umwe abuze abakobwa biwe umushinga ntahe yakubu yari afise amakenga menshi y'uko atazongera kubona abakobwa biwe amina na zainabu bloomberg business yamenyesheje kandi ko umunsi wa kabiri ukurikira mu gisagara cya new york hari hateguwe ibirori byo kwibuka umunsi abo bana b'abakobwa banyuruzwa ivyo birori bigafasha ibikorwa vyo kugerageza kubagarura vyiswe bring back our girls byatangujwe kuri internet n'umutambukanyi wa perezida obama michelle obama n'umwana w'umukobwa w'umunyepakistan malala yusufzai yatorotse abagwanyi b'abataliban ubu akaba azwi ku isi nk'umuvugizi aserukira abana b'abakobwa kuronswa uburenganzira bwo kujya ku ishuri bloomberg business yibukije kandi ko umukuru w'igihugu cya nigeria mushasha buhari agiye kuzokwemerwa icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ku itariki ya mirongo ibiri n'icyenda z'uku kwezi kwa kane yiyemeje kuzosambura uwo mugwi w'abaisilamiste ba boko haram ariko akaba yavuze ko kugira abo bana b'abakobwa banyurujwe batahukanwe ari igikorwa kitazoshoboka
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
isi iragenda ihinduka diplomasi kimwe n'iterambere nabyo birahinduka umunsi ku wundi ibibazo by'ingutu byugarije isi birimo imihindukire y'igihe ubukene iterabwoba n'indwara z'ibyorezo byahindutse insobe kandi ni nako bikwirakwira vuba ku isi biragoye rero kuba guverinoma ubwayo cyangwa se umuryango runaka byabasha kubikemura gukemura ibyo bibazo by'insobe bisaba ubuhanga budasanzwe no gukorera hamwe kw'abatuye isi bose mu mwaka wa bibiri n'icyenda nibwo ibiro by'ubufatanye rusange byashyizweho muri deparitoma ya leta y'amerika ibyo biro bigamije gushyigikira iterambere n'ubufatanye hagati y'inzego za leta n'abikorera ku giti cyabo mu gushakira hamwe umuti w'ibibazo by'ingutu byugarije isi ibyo biro bimaze gutanga miliyoni magana inani makumyabiri n'icyenda z'amadolari kuva mu mwaka wa bibiri n'icyenda ibyo biro kandi bikorana n'inzego zinyuranye zirimo amasosiyete yigenga imiryango itagengwa na leta amadini za kaminuza n'ibigo by'ubushakashatsi mu kubonera umuti ibibazo byugarije isi muri afurika ubufatanye bumaze imyaka itatu na lions arobaz africa bufasha inzego za leta n'iz'abikorera ku giti cyabo mu gukorera hamwe kugeza ubu kandi abashoramari ibihumbi bibiri bitabiriye gahunda zitegurwa muri ubwo buryo imishinga mishya irenga mirongo inani yatangirijwe mu gikorwa cy'imurikagurisha cyitwa demo africa mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu imishinga itanu ya lions africa yabonye amahirwe yo kujya kwerekana ibyo ikora mu imurikagurisha ry'ikoranabuhanga ryabereye muri californiya mu karere kubatsemo amasosiyete y'ikoranabuhanga bita silicon valley indi mishinga mirongo itatu ya lions africa yatsindiye kujya mu irushanwa muri afurika y'epfo mu ihuriro ry'abashoramari mpuzamahanga ikindi kandi abana barenga mirongo inani bari muri porogaramu z'imishinga y'ifatizo ya africode dojo ibera muri nigeria no muri tanzania hari n'imishinga nk'iyo iteganijwe mu bindi bihugu bya afurika mu minsi mike iri imbere kimwe n'uko ubufatanye bwa za leta n'abikorera ku giti cyabo bukorwa hirya no hino ku isi lions arobazi afurika ibona inkunga zituruka ku mpande zombi ihuza kandi amasosiyete y'ikoranabuhanga imiryango yita ku majyambere mpuzamahanga n'imishinga igitangira mu gushyiraho za porogaramu mbonera zigeza ba nyirazo ku myanzuro ishimishije kandi y'ingirakamaro
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo nyuma imbere yaho reka mugenzi wacu edi gwema twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru edi
urakoze fideli muri aya makuru twababwiye ko umutwe w'intagondwa wa al shabab ufite ibirindiro mu gihugu cya somaliya watangaje ko ari uri inyuma y'igitero cy'umwiyahuzi cyagabwe kuri bisi ya loni muri somaliya kigahitana abantu icyenda barimo bane mu bakozi bo mu ishami ryita ku bana unicef iki gitero cyagabwe igarowe umujyi mukuru w'intara ya puntland nk'uko bitangazwa na polisi ku rubuga rwa twitter intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye muri somaliya nike yamaganye icyo gitero avuga ko yifatanyije n'ababuze ababo iki gitero kibaye nyuma y'umunsi umwe gusa abasirikare batandatu bagize ingabo z'umuryango wa afurika yunze ubumwe barimo abarundi batatu bishwe n'igitero cyabagabweho n'intagondwa za al shabab mu gihugu cya somaliya ubuyobozi bw'izo ngabo za afurika zishinzwe gucunga umutekano muri somaliya bwatangaje ko abo basirikare kimwe n'abandi banyakenya bishwe kuri iki cyumweru ubwo imodoka barimo yagabweho igitero umuyobozi w'umuryango w'ibihugu by'uburayi yahamagaje inama y'igitaraganya izateranira kuri uyu wa kane mu gihugu cy'ububirigi kwiga ku kibazo cy'abimukira nyuma y'uko abagera kuri magana arindwi barohamye mu nyanja ya mediterani bagerageza kwerekeza ku mugabane w'uburayi bavuye muri afurika ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'uburayi federica moherin yavuze ko igihe kigeze ngo uwo muryango uhagurukire bidasubirwaho icyo kibazo abayobozi b'ibihugu byo mu burayi kuri uyu wa mbere biriwe bashakisha uko babona umwanzuro ku kibazo cy'ingutu cy'abimukira baturuka muri afurika ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ab'ubutegetsi b'umuryango w'uburayi nanone bahuriye i luxembourg iminsi ibiri nyuma y'uko hari ubwato bwarohamye ku nkombe ya libuya bikekwa ko abo bimukira bahitanywe n'iyo mpanuka bagerageza kujya mu kirwa cya lampedusa kiri mu majyepfo y'igihugu cy'ubutaliyani guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika yataye muri yombi abagabo batandatu muri leta ya minnesota bakekwaho kwita bitegura kujya muri siriya gukorana n'umutwe wa islamic state abo bagabo bose bakomoka muri somaliya bashinjwa ubugambanyi no kugerageza guha inkunga y'ibikoresho umutwe w'iterabwoba ubushinjacyaha umushinjacyaha wa leta zunze ubumwe za amerika andrew loge yavuze ko abo bagabo bamaze amezi icumi bitegura kuva muri amerika ngo bajye kurwanira umutwe wa islamic state mu kirego cyatanzwe umushinjacyaha asobanura ko abo bagabo bari hagati y'imyaka cumi n'icyenda na makumyabiri n'umwe ubundi bakaba basanzwe ari inshuti cyangwa se baziranye abandi abashinjacyaha bavuga ko abo bagabo bane muri bo batawe muri yombi ku cyumweru mu mujyi wa minneapolis muri leta ya minnesota abandi babiri bafatirwa mu mujyi wa san diego uri muri leta ya california minisiteri y'ingabo hano muri amerika nanone amakuru yacu tuyasoreje aha mugire umunsi mwiza
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo kigarukiye ngaha nyamara kuri fm mu kanya murabandanya mukurikirana ikiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mushobora kubandanya kudukurikirana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ababandanya kutwumviriza kuri fm rero ntiyagira aho muja ni mu kanya ntimutangwe kandi ku mugoroba nk'uko mubimenyereye turabashikiriza ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika kurindira y'amara tubifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
iri ni ijwi ry'amerika muramutse inshuti mwese muteramanye natwe kuri uyu munsi turiko turashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika uyu munsi rero muri iki kiganiro mugiye gushikirizwa na frederike nkunikije turavuga cane cane ku vyerekeye imigenderanire mishasha igiye kuhaba hagati y'abarundi baba mu mahanga arivyo bita diaspora hamwe na n'ingingo zafashwe na leta y'uburundi eh, mu gukorana cane cane eh, n'uyo murwi w'abarundi baba hanze ariko nk'uko eh, tuvyumva kandi nk'uko bimeze nabo nyene eh, bashira imbere cyane rwose uburundi eka n'inyungu z'abarundi uyu munsi rero turi kumwe n'umushirantahe epimac ntirushwa ubwenge asanze ajejwe eh, ubwo buyobozi turi kumwe kandi n'umushirantahe emmanuel nyandwi nawe nyene ni umurundi aba mu mahanga akaba aba mu gihugu c'ubusuwise tukaba turi kumwe kandi n'umushirantahe innocent bano aba mu gihugu c'ububirigi mwaramutse neza abashirantahe Mwebwe mwaramutse.
Eh, tuta- Mwaramutse neza.
mwaramutse neza tutarenze kubatesha akanya rero rashaka umushirantahe pimak jejwe ubuyobozi eh, buraba imigendanire ukuntu imigendanire yokomezwa hagati y'abarundi baba hanze na leta y'uburundi ah, tubwire cyane cyane ikintu gishasha turazi ko ubwo buyobozi bwatanguye haraheze igihe kitari gito imyaka itari mike ariko muri iki gihe hoba hamaze gufatwa ingingo zikomeye eka zo gutsimbataza cyane cyane iyo migenderanire mushirantahe epimake ikintu gishasha ni ikihe muri iki gihe ikintu gishasha novuga muri ubwo buyobozi ni uko inyuma y'ibiganiro byari bimaze igihe kuko nk'iyo umukuru w'igihugu wagiye mu mahanga yama ahura n'abarundi bakayaga bakavugana ibyo bifuza baka- akababwira inyishu akabaha inyishu akabizeza n'ibyo abizeza n'ibishoboka mu gihugu ariko ubu gishasha ni uko ibyo novuga no- noshingira ko ni bibiri icya mbere ni uko kuva mu mwaka uheze umushikiranganji w'imigenderanire no gufashanya n'ayandi makungu yashinze yuko hazokwama haba indwi yahariwe abarundi baba hanze uko umwaka utashe iyo ndwi nayo ikaba mu kwezi mu kwezi kw'indwi indwi ya nyuma y'ukwezi kw'indwi iyo twarayihimbaje mu mwaka uheze kandi nka emmanuel yari yari n'i bujumbura yarabonye uko byagenze iyo ni intambwe ikomeye kuko ni ugushaka k'umushikiranganji na leta y'u Burundi ko gu- gukura bimwe navuga kare ibiganiro byabereye hanze kuva mu, mu bihumbi bibiri na gatandatu ko byatanguye mu, muri tanzania hanyuma bi- biremeshejwe na sena na parlement y'u Burundi nk'uko tubyumvise i- ubwo buyobozi bwatanguye haraheze igihe kitari gito eka amanama atari make yarakoreshejwe ikintu coba cabaye nk'intamamye kugira ngo eka ingingo zose ivyifuzo byose vyashikirijwe bitangure gushirwa mu ngiro ikintu catumye bidatangura vuba na vuba niki nibaza ko na jewe ndi mushasha muri ubu bushikiranganji no muri ubu buyobozi icatumye biteba congora gusigura kumbure mugabo jewe nibaza ko ico twoshingira ko ni intambwe bifashe niyo ntambwe kuko eh, mpa- mpereye kuri iyo ndwi yahariwe abarundi baba hanze ni uko muri dekre yatunganije isubirwamo ry'ubwo buyobozi yabuhaye intumbero y'uko butegura politike y'igihugu ijejwe ijejwe gutomora ibikorwa bijejwe ubwo buyobozi ku neza y'abarundi baba hanze no ku neza y'igihugu nagira rero nje ngira ko rero ndababwira nti gishasha kirimwo rero ubu ni uko Emmanuel kumbure na na inose yarabyumvise hanyuma rero nti iyo politike uba ahigeze kumbure ndaja kuvuga mwo bikeyi kuko sishobora kubivuga byose kuko kubereye itaraca mu mu nama shikiranganje nuko twayihejeje ku wa gatanu twayishikirije umushikiranganje nawe adushikiriza aduyijyana mu nama shikiranganji kugira bayemeze bakayemeza rero harimo ingingo nyinshi zitari nke zizodufasha gushyira mu ngiro ibyo abarundi benshi bifuza bijyanye no gu- no gutunganya imigenderanire no ku- no kuyaga hagati y'abarundi baba hanze na leta y'u Burundi cyane cyane igashyira n'imbere ibintu abarundi bifuza byubafasha mu guterera iki gihugu mu gushinga imitahe mu ku- mu gushi- mu gushinga amashyirahamwe n'ibindi byinshi umuntu ashobora gufasha leta y'u Burundi ishobora guha abarundi byo kubafasha kugira ngo bagire icyo batereye mu iterambere ry'iki gihugu E, abashikana turi kumwe nibaza ko nabo nyene bafise umugambi wo kumenya ingingo ziri eh, muri iyo politiki mwashikirije abategetsi hanyuma mu gihe vyo kwemerwa rero eh, akaba ari ingingo nk'uko tuvyumva zogira akamaro cane cane leta y'uburundi eka n'abarundi baba hanze nagomba rero ndabaha akanya abashikana ntahe turi kumwe barafise ibibazo bitari bike emmanuel eh, na innocent akanya ni gwanyu murakoze cyane kuri kuri iyo ntumbero mu- kuri iyo- kuri kuri ingene mutubariye ibyerekeye urwo rwego mugejwe n'imigambi mufise mugabo jewe ikibazo ca mbere nari mfise cerekeye urabona niba uriko uragirana ushaka kugira ibintu bigende neza hagati ya- y'um- y'u- ya- y'abantu babiri umwe wese ateza kwerekana icyo ateza gukuramo kandi nawe nyine ateza kumenya uwo muteza gukorana none mu- mu- muri iyo migambi mwaba mwarashoboye ko navuga kuyidentifiya diaspora iyo ari yo muzokorana iyo migambi yanyu kuko kenshi na kenshi urabye muri ibyo bihugu mwa- mwatubariye cyane cyane bya senegal bya mari no mu bufaransa usanga diaspora ziteye zi- zikomeye cyane kenshi na kenshi usanga bagerageza ku- kuidentifya la diaspora noma dia- diaspora ndayishyira mu migwi ishika nk'itatu cyangwa irenga hariho diaspora no kwita ira- ira- iri- politiki hakabaho na diaspora ariyo economic hakabaho na diaspora culturelle none muri abo bose muri iyo migambi yanyu mufise mwagiye muraba umwe umwe wese icyo akeneye kugira ashobore gufasha iby'uburundi icyo mwaba mumwiteze ko cyangwa icyo baba biteze ko ikibazo ciza Iki- ikibazo ni cyiza cyane nose urakoze Ur- urumva twebwe muri politiki y'igihugu twafashe ubwa mbere ko ari umurundi wese ari hanze muri diaspora uko tu- twa- twabifashe muri rusange ni umurundi wese ari hanze yifuza kugumana imigenderanire n'igihugu no guterera mu iterambere ryacu guterera no kuvuga iki ni ukuvuga ni uwo murundi wese agira uko ashoboye kugira afashe umuryango wiwe afashe ikomine avukamwo afashe ishuri yo kwi- kwikomi- mu ikomini we canke ku gasozi we canke umugambi uwo ari wo wose ariko cyane cyane bika- bika- bigafatira ko ubwa mbere bw'ubwo ari uko ari hanze kandi yifuza kugumana imigenderanire n'igihugu ciwe ibi bitatu rero uvuze byose birimwo kuko diaspora politike canke culturelle canke eh, economique biragoye no gutandukanya bigoye no gutandukanya kuko hariho aba- abakubwira bati hariho abarundi baba- bari hanze bamwe bariko baracafuza igihugu bamwe bariko baratuka intwaro twebwe mu- muri muri politike tu- twavuga tuti oya none twe ntitiko turandika politike y'igihugu ijyanye n'intwaro y'uno munsi cyangwa iya hirya y'ejo cyangwa n'izoze ejo turiko turarondera ukuntu tw- twogira ishingiro y'uko abarundi bari hanze umwe wese uko abyiyumvira yoshobora guterera muri iki gihugu guterera rero nabyo ni ibiki bifatiye ku byiyumviro bya politiki nabyo nyine ntibi- ntibibujijwe bijejwe gu- kugira gu- guteza imbere akaranga k'u- k'uburundi hanze bikajyana no gutanga guterera mu mitahe no guteza imbere ubutunzi bwo muri kino gihugu ku bivuye ku barundi bari hanze twebwe rero muri iyi politiki ntitunabivangura gutya mugabo uko ubivuze nibyo hariho ibyo tuvuga nko muri uko iyi politiki turiko turandika twaratanguye gutegura ingene twoyishyira mu ngiro ma- plan d'action muri iyo plan d'action rero harimwo nk'ibintu bijanye na promotion ya tourisme utabishyizemwo bica bikugora ingene akaranga k'iwacu Eh, urabona nk'ingoma ndaguha akarorero nk'ingoma zamaze kuja muri patrimoine ya unesco Eh, none tutazishyize imbere wumva twaba twaba tu- du- dutakaje l'avantage que nous donne iyo iyo ntuze iyo iyo reconnaissance ya unesco Yego, ibi bya economique muri economique harimo imitahe ni uguha nk'akarorero ni uko muri muri ubu buyobozi tumaze igihe turiko turakorana n'amashyirahamwe ya leta ajejwe ibyo gutunganya amatongo kugira ngo nk'abarundi bakeneye kubaka bakeneye kugira ama- imigambi baronke amatongo yo kubigiramwo bamwe baratanguye kuronka n'abandi ahubwo nje mboneraho n'akaryo ndabatera akamo barungike bandike basabe kuko uwo mugambi twarawupfunditse twarawutanguye abatari bake baramaze kuronka donc urumva rero ibyo rero birajyanye muranyuzwe n'inyishu Omo.
muronse mushira nahe innocent
ya je gitana nda bibajije rimwe na rimwe gufatira abantu bose mu ki- kivunge biragoye kuko je nibaza ndavye eh, experience mu byo maze gusoma nabo tumaze kubonana kenshi na kenshi iyo bagi- babica- babigize mu iyo migwi birorohera cyane ibihugu nk'ibyo by'abavuzi b'ingoma urabona ni nka diaspora culturelle uca umenya nk'imigwi y'abarundi hajya ubu aba- imigwi y'abarundi bari nko hanze bari mu ma association bateza mu mu byo kuvuza ingoma by'akaranga ibi- canke ibindi bintu byo gutamba byo kugira gute ingene bofashanya n'ubwo burongo n'ubwo buro- bu- buyobozi kugira ivyo bariko bakora ngaha bishobwe hariho n'abandi b'abagwizatunga ni nko mu burundi urabona mu burundi hari imigwi y'abagwizatunga hari abanyepolitike mugabo twebwe kubera tumaze kubona ko hariho akageso no kwita kirutire mu barundi kuko umurundi wese ari hanze ashaka kumva ko ari politike cyane ugasanga abantu bose rero ni burundi baca bafata ko ari bari mu bya politike bari hanze kera niho bavuga ati abari hanze bari abansi b'uburundi ubu urabona ko ni byiza cyane kubona bongeye guha ikibanza abarundi bari hanze bakashobora kuvuga mugabo nibaza ko byoba byiza cyane cyane bagiye baraba iyo migwi y'abo bantu ibyo bakora niho byobafasha hama icyakabi noca- noca nongera ko kandi se kiba ikibazo kigira kabiri none ko ubwo buyobozi bwanyu buri muri minisiteri ya relation exterieur tukaba tuzi ko mu bihugu byinshi by'i buraya n'ibyo muri amerika n'ahandi hariho abaserukira ibi- abaserukira uburundi bariyatashe kuri iyo minisiteri none mu mugambi yanyu mwaba mufite ko niyo direkisiyo ishobora kugira abantu bashobora kuba ba- bari eh, sur place ngaha muri- muri ibyo muri ibyo bihugu muri ayo ma- muri ayo ma ambasade kugira bashobore gu- gufashirita abo barundi urakoze innocent ikibazo ikibazo ikibazo kiratomoye ngenda kwishure ibintu bibiri icya mbere ni uko iyo migwi kujya nameje kukubwira iyo migwi twarayifashe ndawe n'akarorero ku wa kabiri w'in- w'indwi heze twaratunganije inama y'aba- y'abantu bo muri sosiyete sivile y'abo muri segiteri pirive n'abamenyeshamakuru kugira tubashikirize iyi dokima ya ya politike nationale ya diaspora tubereke ibyo twashyizemo nabo batubwire ibyo twaba twarabu- twarabuzemo yari inama iryoshye cyane hanyuma ibyo baduterereye twarabishyizemo imbere y'uko ku wa gatanu dushikiriza urwandiko rwa nyuma umushikiranganji w'imigenderanire no gufashanya n'ayandi makungu kubera iki kubera yuko hariho nk'ibijyanye na na- n'abagwizatunga nitwe ntishobora kubikora si umwuga wa wa minisiteri yacu ababijejwe nibo babizi nibo babona ibikenewe abo muri sosiyete sivile baradutereye ibintu abamenyeshamakuru baraduterereye ibyo byose twarabishyizemo ibyo nabyo turindiye yuko kumbure nayo inama shikiranganji nayo ibiraba ikaraba ko bibereye cyangwa ikadusaba ko twongeramo ibindi cyangwa it- ibyo sinobivuga kuko nti- ntibirashika hiyo cya kabiri naco kuva iyo dekre navuze ya- yashizeho burya burongozi yo mu mu bi- bihumbi bibiri n'icenda isubirwamwo n'iyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu dekre ya- yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu yaciye igena yuko premier conseiller bo mu mu- mu- mu biro vy'ubusi- vy'abaserukira uburundi hanze le premier conseiller d'ambassade itambere mu byo bajejwe harimwo gukurikirana ibibazo by'abarundi bari hanze
ego mushira nahe emmanuel namwe ndabona ko mufite ibibazo ego ego murakoze kumpa ijambo nari nagira ndabashimire cyane cyane ndamushimire innocent nkuko yabivuze neza akavuga ati hari ivyerekeye politike ati hari ivyerekeye kugwiza amatunga ati hari ibyerekeye na ni- na l'aspect culturel jewe uko ndabibona abivuze neza ahubwo atanze n'icyiyumviro kizotuma ibintu byoroha kugira ngo uko umuntu azoba ari hanze hari ibintu azoba arimwo bi- byerekeye muri muri iyo migambi yavuze iyi itatu hanyuma bizo- bikaza- bikazoca bifatwa neza kuko uwo ari we wese azogira ati jewe ntaha mpemereye ati nanjye jewe n'ahantu mbereye je nanje aho iwanje ni ngaha ico ndibaza ko ari ikintu kizo- kizoza kikorosha o, ku- kuri ico kintu nibaza ko inosa arakoze cyane Ha- jewe ikindi ikibazo nashaka gu- ku- kubaza ni ikibazo cyerekeye ah, twebwe turi turi turi hanze turi men- muri diaspora nkamubaza ntuzayipima ngira nti none twebwe turi muri diaspora na- hanyuma hakaba hari ibihugu tubamwo bifise imigenderanire ni- n'igihugu cy'u Burundi twebwe uruhara rwacu twebwe tuba muri ivyo bihugu ruzoba rungana gute umuntu ahereye ku byo uburundi n'ico gihugu bafitaniye ama- bifitaniye amasezerano hanyuma natwe tuba muri ico gihugu ikiba- ikibanza tuzokironka gute ikibazo cyiza urakoze cyane Emmanuel Ura- urakoze cyane kuko ubajije ibintu bibi- nagira ndakubwire nk'ukuri kuri ico wari wahereye ko ugarutse kuri ibyo inosa yavuze hariho amasosiyasiyo y'abarundi bari hanze ndaguhe nk'akarorero hariho nk'abantu turi ko turategura ingene ingoma zibashikira muri australia bagira ati twebwe icyo twifuza turifuza yuko mwoturukira ingoma tuzigishe abana tu- tuzimenyekanishe ino hari amasosiyasiyo menshi ariko aradusaba ahubwo duheruka no kubirungika kumburengira ntibirabashikira bagira bati turungikire porogaramu yo kwigisha ikirundi twarabikoze turabikorana na- na- n'ubushikiranganji bubijejwe turabarungikira porogaramu yo kwigisha ikirundi ibyo ni ni- ni cyo nari nari ko ndavuga nti hariho abantu bafishe bagira bati twe dushaka ibi ibyo bya politike ntabyo dushaka dushaka kiriturere bya bya ekonomike du- nabo tukabagirira ibyabo nibaza ko ico ari ikibazo gitomoye kandi cumvikana umwe wese aja mu mu byo yiyumvamwo Hano, kuri iki rero ca ca ca nyuma ubajije uti uruhara rw'abarundi mu bihugu murimwo n'uruwe uruhara rwa mbere rw'ubwo ni uko uburundi bugeye kuri mwebwe yuko mubabera abambasaderi abambasaderi ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko bifuza yuko nkawe emmanuel canke na na innocent murafise imigenderanire n'abantu batandukanye muri ico gihugu mugira ba- bagira ati mubafasha mukababwira ineza yo kuza ku- kugira gushinga imitahe yabo nko ngaha kugira amaporoje ngaha ukujya ntuze leta y'u Burundi iri kuyagira iti kugira ngo nabo biyumve yuko bafite ikibanza cyabo co- cyabo cyose ngaha natwe reka tubafashe ibi tubafa- tuborohereze muri ibi naco igihugu kibazeye ko ko mukibera mugiserukira hanze iyo mubaye no mu ma- mu migenderanire yanyu yose harimwo aya- za kaminuza ubuji amaporoje aba- abagwizatunga ibyo byose igihugu kire- kiraba ki- kirizeye yuko abarundi baba hanze bazoterera muri ibyo kuko ni- ibyo ni n'uwundi mutahe urengeye amafaranga umwe umwe wese ashobora kurungika epimaka mwavuze ikintu mu ntango kivuga ko ah, iyo politike nshasha izo biraba nk'abarundi bose baba hanze nashaka je mbaze ni- niba nk'abarundi baba hanze bo batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo nyene bashobora gukura akamaro muri izo ngingo nshasha muri iyo migenderanire mishasha y'uburundi n'abarundi baba hanze hageze nko gukoresha imitahe hageze nko gukoresha imitahe hageze nko kuronka ayo matongo mwatubwiye eka ingurane mu mabanki kugira ngo bateze imbere bagire imigambi y'iterambere Eh, nta murundi n'umwe azoba akomeye nk'uko ndavyumva uko niko mwabivuze uyu urakoze Ni- nibyo nahereye ko nagize nti mu kugira iyi politike twafatiye ku barundi baba hanze kuko nk'abandungikira abarungika ah, inzandiko zo gusaba amapariseri cyangwa ama- ama- amatongo yo gushingamo imitahe sinigera mbaza na rimwe imigambwe barimwo iyo bava cyangwa nta ntabirimwo ni ukuri twakira uko babitwandikiye ndabishikana gutyo nyine kandi ni no mu ma ari muri sosiyete imobiyeri pibulike cyangwa muri urbanisme cyangwa muri ekosate nta na rimwe barambaza ati uyu ni inde uyu- kuko na jewe ntabundi ndabaza ko ndibaza ko n'abashinga turi kumwe kandi bafite ibindi bibazo emmanuel innocent ejo ikindi kibazo nari mfise ni kugira ibyo bi- migambi izogene je mbaye ngaha ndazi bya diaspora maze imyaka myinshi cyane ngaha i burayi ndabona ibya diaspora kiretse n'ibyo bya diaspora y'abarundi y'abarundi baba hanze hariho n'abandi banyamahanga tubana uragerageza kuzura u- ura- urumviriza ibi- imigambi baba bafise ahandi je sinashaka kubaza kandi coba gishaka kujana n'icya mbere umugambi wose uzotegurwa ufatira abantu hamwe jewe nukuri uko ndabibona ndabya experience mfise ndabona ko bizoba birimwo ama- bizoba birimwo amahinyu ico nipfuza jewe naragize narigeze kugera ikigwa hamwe n'uwundi muntu kuvyerekeye bijya vyo mu bufaransa bita assemblée de Resor- Assa- assemblée de france de- assemblée de france de l'étranger donc aba- ba- usanga bafise urwego mu bihugu byose urwo rwego rukaba ruzwi n'igihugu urwo rwego rero iyo bashatse gukora n'ubufaransa nk'iyo ubufaransa bushatse ku- gusaba aba- aba- aba- abafaransa bari hanze ibyo bakora haba mu by'amatora haba mu byo byo kugira iby'ubutunzi eh, haba n'ibyo bya bya culture usanga batabikora ku iyo ku iyo assemblée y'abafaransa baba hanze rero nibaza rero ko byofasha cyane eh, mugize ikintu nk'icyo abarundi bari hanze bonyene kuko kuba ngo aba- ubwo buyobozi mufise abarundi boba bati nibwo bukiro bwabo reka ahubwo abarundi bonyene biyoroganize baje hamwe bagira ikintu nk'ico mu butandukane bwabo mugabo ico kintu kikaba kizwi no- ni Burundi akaba aribo bakorana mugabo apana bya bindi bavuga ngo ni association nka kujya tumaze iminsi tubibona hariho za ma- za madbb hariho n'ibindi byinshi bya- zama zavuzwe eh, za idebu mugabo mukaraba ikintu kimwe gihuza abarundi bose mugabo kizwi abantu bose bashaka kuyihura gishobora gufasha nico nibaza ko coterera mugabo nimwaza murabona tuza tu- ngo umuntu ngo ararunga itiketi ari muri australia ngo uwundi arunga itiketi ari muri suwede ngo uwundi arunga itiketi ari mu bubirigi muzosanga mu- muriko mwitega imitego mudashobora kuvamo ico ni icyumviro mushobora gukorera ko mushya na epimac oya ico mbe twebwe nta kindi twifuza atari ico nta kindi twifuza atari ico kuko i- ibyo avuze nibyo ntidushobora gukoresha cyangwa gukorera ku bintu umwe wese arungitse ari ngaha ari hariya icyifuzo nyamukuru cya leta y'uburundi uno munsi ni uko abarundi baba hanze bagira urwego rubaserukira mugabo ubwo nabwo si twebwe turushiraho ni abarundi bonyine barushiraho emmanuel yego ibyo ni byo ibyo ni byo kugira ngo turonke urwego ruduserukira hanyuma uburundi nabwo bukadufasha bukagwemera urwo rwego ndizeye namwe mu ntuze mu mu byo mwashikirije ku- urwo rwego ndibaza ko ruzo- ruzoteba rugasumba ngaho rukaronka akandi kazina gasu- gasumba direction yonyene yo muri ministère des relations extérieures ndetse ibyo ni ibintu mwibagije cyangwa muracyari ngaho gusa Eh, oya emmanuel ndakwibutse gatoyi urabona igihe twahurira i buruseli urabona two- twarumvirije ntoze eh, eh, urya mu mu mariye ya je twari kutumaranye iminsi ibiri atubwira ingene babigendeje iwabo twebwe n'ukuri ngaha icyifuzo cya mbere kiriho ni uko hoba representation y'abarundi baba hanze kandi icyo kintu jewe antuka ku binyerekeye no ku byo numva ku bantwara nta ngorane na ntoyi byotera mwebwe nimwatumvikana ko ko bayemeza Eh, ego hamye ico cyumviro jewe mba ndakivuze kubera nzi nyene jaye mugabo twebwe ingorane twagize abari hanze nuko naho ico ki ega eh, rimwe na rimwe hari ivyo abantu baba biteze kenshi na kenshi muvyo bariko barakora abarundi bari ngaha benshi urwo rwego rwanse kuja ntirwashobotse guhuza abarundi bose kuko abarundi bagiye bicamwo imigwi bitewe n'uko hari ibintu bimwe bumva by'ibihuha ngo ibi bizogenda uku n'uku ngo hariho ngo abazobaca baba- bamwe bakaba ngo aya ngo azogira ngo abadepite baza kuba mu burundi ngo agira iprovensi ngo yaba ngo ya diaspora ivyo bintu rero nibaza ko ari vyatumye bigorana mugabo je ico niyumvira nsa no guterera ku- kugira ivyo bintu bishoboke nuko n'abarundi dabo kugira wite kuri umurundi nuko n'igihugu kiba kugira ushobora gukora uvuga ko ari umurundi uko ni- n'igihugu cyawe uba ucemera none kubera icyo abarundi bari hanze badashobora kuza kwiyandikisha haba mu maambasade abambasade akabamenya canke haba ahandi hantu bashobora kwiyandikisha kugira babamenye hama bakabatuma ko barundi hageze ko bashobora gutora urwo rwego mu bihugu byose baba barimo hanyuma bakazogira icyo bita asambleje nayo kugira batore ababarongora mu bihugu byose hanyuma bikaba bifise iryo zina no kwita yuko ari abantu baserukira diaspora ba- badaciyemo imigwi ari urwego rumwe rushobora gukorana n'u- n'ubwo buyobozi nibaza ko ari byo byoba byiza mugabo ifo kubanza kumenya abarundi bari hanze ukabandika ukamenya igitigiri cyabo ukamenya n'abashaka egasa abarundi bose bashaka kumva ko bitwara bitwa ko abarundi kandi ntuzoza guheza ingorane z'abarundi bose batabishaka bonyene ko izo ngorane zishobora guhera niko ndavyibaza botangura bakiyandikisha bakimenyekanisha nko kujya ko mu burundi abarundi kugira umenya ashobora kuza kuvugwa abafise karanga muntu abafise kino ngaha tugira tumenye ko turi abarundi n'abarundi uburundi bushaka kudufasha nuko n'abarundi bo hanze bashobora kumenyekana naho bamwe batavuga ngo ubutegetsi bushaka kumenya ko turi ngaha batugire na ibyo bintu two- dukwiye kubirengera dushaka kwitwa ko turi abarundi nico ki- nico ki- nico gi- niyo ntererano nashaka kuvuga ko abarundi bo kwiyandikisha bakabamenya Eh, ku ku bwanyu mushira na epimark eh, kugira ngo urwego nk'urwo rushingweho ufata igihe kingana iki turumva ko ibibazo atari bike si- cyane cyane by'abarundi baba hanze usanga bashobora kuja mu mirwi usanga usanga bashobora kumviriza ibintu bimeze nk'ibihuha nk'uko eh, ino saha bivuze
oya i- ivyo ariko aravuga emwe ni ni ibinyakuri ariko jewe sinovuga ngo bizofata umwanya ungana iki kuko kuri- kuri jewe ngira nti nabo bishaka ejo urwo rwego borush- borushiraho bunyene kuko urumva ubwo ni urwego rwa- rw'abarundi baba hanze nibo barushiraho Ic- ico nagomba kongera ko nuko niko ivyo inose ariko aravuga nibyo kuko twebwe abarundi bari hanze nta tegeko rishi- ririho ry'uko babwiza kuja kwiyandikisha mu maambasade ariko kumbure rizote barijeho kubera iki kubera yuko urumva utazi abarundi bahari n'ibyo twit- ba- bashinga ama ambasade yuko yo yo proteja abarundi biragora gush- gushira mu ngiro utabazi utazi naho bari ariko rero hariho ikindi kintu ntitwibagire yuko abarundi bafise bari hanze bafise uburenganzira duwa yo gutora cyane cyane gutora umukuru w'igihugu utiyandikishije ntuja gutora rero nibaze yuko hariho ibintu biri- biriko birajaho bizotuma abarundi bategera igituma bo- bio- bokwiyandikisha bakimenyekanisha mu mu buserukizi bw'uburundi hanze kuko urumva utiyandikije ntushobora kuja gutora donc urumva hariho ntuzeye ahantu umuntu agira ati uwo muntu yabwirizwa kumenya kandi byiza sinumva na- na- na- aho rero ndahahuriza na inosa sinterera igituma umuntu yokwa nka kwiyandikisha kuko nk'ubu ndababwira twe turifuza kugira ko twa dufise bazi dodone y'abarundi bari hanze uno munsi namye mu nama turi ko turarondera abarundi bari hanze bize ibya psychiatri boza kwigisha none tuzobamenya gute tutazi batiyandikisha tutazi n'amakompetansi ariho ibyo inosa avuze ni byiza kandi twebwe nibyo twifuza hama rero ibyo bindi by'uko abantu bumva yuko batiyandikishije hariho dedura zizobacika nk'ibyo byo gutora kumbure bizodufasha ku- kujijura bamwe bamwe ba- batarabyumva neza egome emmanuel ego ndibaza ko ikindi ni ikibazo ikibazo nagomba kunganira ukuntu uzeye inosa aravuga ati imbega abo bantu batiyandikisha aho no kubera ingene byatanguye bigitangura abari muri diaspora bari bafite amakenga makenga ayo makenga bakaba bayifise n'igihugu cabo hanyuma amambasade nayo aserukira ico gihugu cabo nayo nyene baka, bakaca bagaca bayakenga ariko ubu u nk'uko wabibonye si nk'uko na na ntuze na na epimake yabivuze ubu u nk'abaja gutora kugira ngo uje gutora umukuru w'igihugu ubanza kwiyandikisha umuntu arashobora guhera kuri iyo kuri kuri abo nyine Eh, aha kandi niho turangirije eh, turagushimiye mushikana epimaka eh, ku muco watanze cyane cyane eh, werekeye ujanye eh, n'ingingo nshasha ziriko zirategurwa zerekeye uburyo leta y'uburundi yokorana n'abarundi baba mu mahanga eh, turagushimiye emmanuel nyandwi ku kanya mwatowe kugira ngo namwe mushikirize ibibazo bitomoye cyane rwose mushikana innocent Eh, bano mwakoze cyane rwose ku bibazo byiza eka n'ibyiyumviro byiza mwashikirije ndabashimiye mwese mwakoze murakoze namwe Mura- murakoze cyane turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika mwakoze mungira amahoro n'umunsi mwiza